iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice biri mu burundi mu rwanda twumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi ni edirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema umusore w'umunyarwanda w'imyaka makumyabiri n'itandatu wo mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba mu rwanda yatangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho uwo mushinga bwana watangijwe na bwana parufe karisa awutangije mu ntangiriro z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kandi ngo ukaba ari umushinga umwungukira bwana parufe karisa niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi bwana karisa mwiriwe neza
mwiriwe neza mwakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu
namwe mwakoze cyane icyo nabwira abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya ku bifuza kubona ubwiza bw'izo ntebe zikorwa na karisa parufe twashize amafoto ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mushobora kujyaho mukareba ubwiza bw'ayo bw'izo ntebe n'imitako bikozwe mu mapine ashaje karisa ujya gutekereza gutangiza uwo mushinga ni iki cyakubereye imbarutso
murakoze cyane nta kindi cyambereye imbarutso rwari uburyo bwo kwishakira imirimo hanyuma nanone bijyanye n'ibyo nari nsanzwe nkora kuko nari nsanzwe ndi umunyamwuga w'ububaji hanyuma mbona dufite imbogamizi cyane cyane mu gihugu cyacu ndetse no ku isi hose dushobora kuzagira imbogamizi z'imbaho dukoramo intebe cyangwa n'ibindi byose hanyuma tekereza ikindi kintu ushobora gukoresha aho kugira ngo nkoreshe imbaho gusa ubwo ni ukuvuga ko kimwe mu cyo wageragezaga gukora ni ukurengera ibidukikije
byari ukurengera ibidukikije cyane kandi n'ubu nibyo nkomeje gukora
kuki se wahisemo amapine
murakoze cyane amapine nicyo gikoresho nabonye hafi nicyo cyanjemo hafi hanyuma ikindi mbona ko amapine ntabwo ni ukuvuga ngo n'ubundi ubwayo nayo yangiza ibidukikije kuko aho ari hose abanyanyagiye cyane cyane hari n'abayatwika abandi bakayakoramo ibindi bikoresho wenda bitanogeye cyane hanyuma ndebye umubare koko w'amapine twe dufite mu gihugu cyacu ni ukuvuga ngo iyo ndebye mu mibare ifatika kugeza ubu dufite imodoka zirenga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu ndareba izo modoka zose amapine avaho ajya hehe akora iki gutyo mpitamo kubyaza noneho ya mapine kuko n'ubundi nabonye ko ni ukuvuga ngo ni igikoresho kitazigera kibura kuko imodoka zo zigomba kuza buri mwaka cyangwa bakanahindura amapine buri gihe
umuntu arebye ariya mafoto keretse wenda umuntu asanzwe abizi ariko ntabwo wapfa kumenya ko ari amapine
eh, okay hari aho bigaragara ko ari amapine ariko nanone ntabwo nahita mbishyira ku isoko cyane bigaragara ko ari ipine umuntu a- a- ashaka ubundi buryo yatunganyamo kugira ngo kabe gafite ka- ka- kabe gafite ishusho nziza Mm. None tubwire ibyo ukora ukora iki
kugeza ubu ngubu ndimo ndakora eh, amasaro intebe nyine Mm.
intebe zikaba zikoze mu mapine hanyuma nanone nk'ikintu cy'agashya kuko nabonye ko ni ibintu bisanzwe kuko wenda umuntu ashobora kwikorera byoroshye ntekereza noneho uburyo ki nshobora gufunikisha ibintu by'iwacu bi- bi- biri- biboneka iwacu cyane cyane Mhm.
niyo mpamvu uba- mwaza kubona ku ntebe ya gatatu hariho intebe ifunikishije ibyo bita amarebe Mm. Ha- ha- Ah.
kuva aho se ubitangiriye ah, kugeza ubu ngubu urabona bigenda gute
Ya, bi- kugeza ubu ngubu ndabona birimo biramfasha kwi- kwiteza imbere ndetse bigatuma na- n'abo n'abo nkoresha barimo baratera imbere Mm.
Ah, ikindi ntabwo bya bindi bi- bi- bi- bikinyanyagiye ni ukuvuga ngo nabo bayafite ndayabagurira ntabwo bi- bikiri ibintu byo gutabwa byo gushyira mu mu ngarani niko nabivuga Mm. N- n- wa- wavuga se ko ah, ari ibintu bikungukira kugeza ubu ngubu
biranyungukira cyane cyane cyane kuko ni ukuvuga ngo nk'iryo pine nshobora kurifatira ibihumbi bibiri Mhm.
naritunganya narishyiraho ibindi bikoresho rikampagarara ibihumbi umunani Mm.
byose hamwe iyo ntebe rero iyo nyigurishije ibihumbi cumi na- na birindwi cyangwa makumyabiri aba ari amafaranga menshi urumva ko harimo inyungu nyinshi U- u- u- uragurisha se
yandagurisha cyane
wavuze ko ufite n'abandi bantu ukoresha ufite nk'abakozi bangana gute
Ah, havuyemo ibyo byo gutunganya amarebe Mm.
Ah, aba- abakozi nsanzwe mfite bahoraho mvuga ngo ni abahoraho ni abakozi bane harimo umukobwa umwe n'aba- n'abahungu batatu Mm.
hanyuma iyo hiyongereyeho ibyo by'amarebe kuko amarebe yo biragora kuyatunganya n'ibiki ni ni ni, ni process i- igoranye ni ukuvuga ngo ho harimo abantu bagera kuri mirongo ine Mm.
mirongo ine na bane Mm. Ha- hanyuma se i- i- intebe ukora cyangwa se ah, iyo mitako yo mu nzu ukora iba i- iri mu byiciro hari iy'abantu iciriritse yo ku rwego rwo hejuru cyangwa se byose ni ni ni uburyo bumwe
oya byose ntabwo ari uburyo bumwe na- narebye ku ngeri zose Mm.
Ah, kuko iyo ndam- ndamutse mbishyize hejuru cyane ntacyo nabanje gukemura nanone Mm.
Ah, wasanga intebe y'amapine ari ihenze kurusha iy'imbaho zisanzwe Mm.
rero natekereje ku ngeri zose ah, ni ukuvuga ngo ziri mu byiciro A- abantu bakugurira ni abantu bari mu ngeri ki
Okay, abantu bangurira kugeza ubu ngubu na- ni abanyatubari cyane abantu bakora mu tubari mu mahoteli Mm.
hanyuma abandi ni abantu basanzwe baba bashaka kudushyira ku mabaraza izo ni za zindi ziba zi- zinahenze zifite agaciro kari hejuru Mm.
Eh, iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twatumiye umusore w'umunyarwanda parufe karisa w'imyaka makumyabiri n'itandatu akaba yaratangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicara kuri telefoni dufite n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika bifuza kugira icyo bavuga kuri iki kiganiro emile mwiriwe neza
mwiriwe neza ku ijwi rya amerika yego uri hehe Eh, ndi kigarimba Nda- ndatera intege uwo uwo musore kandi navuga kandi nk'umusore kubera numva agi- agifite imyaka mike y'amwaka afite ibyiyumviro bikaze yego Eh, ni parufe nta mwumvise ko ari parufe kandi ndamutera intege cyane ok hari ikibazo ufite Mbaye nda- eh, mbaye ndamushimira Naba- nashaka kumubaza ko tuzi umenga intebe zifite ukuntu kandi amapine umenga afite ukuntu ya- ya- yangiza ibintu by'ibirere iby- iby'ibirere ku bantu ibirere no ku no ku bantu nyine nk'ibintu by'imyotsi bo bo babitunganya mu buryo neza butunganye neza ko bikaba byangiza mu bantu mu bantu batuye ku iyi si yacu bivanye n'ukuntu ayo ma- ayo mahinguro yabo yaba arikora
Urako- Nta- nta kwangiza ku- ku- ku- ku magara y'abantu biba- biba bitera u- ura- u- urakoze cyane bwana karisa
halo karisa uranyumva
ndabumva neza icyo kibazo cya emili uracyumvishije Eh, nacyumvise gerageza ugisubize
Eh, ni ukuvuga amapine uburyo tuyatunganya eh, ushobora kuba navuze kuyatunganya bakagira ngo wenda ni ukuyatwika cyangwa kuyagira gute ni ukurifata rya pine ryose uko ryari rimeze icyo nkora ni ukuryoza nkakuramo udutsinga hari udutsinga tuba twarasohotse kuri amwe n'amwe aba yarashaje cyane hanyuma ikindi ushobora kurikoraho ni ukurikata gusa kurikata rero byo ntabwo byakwangiza ikirere ni ibyo byonyine ndikoraho nta kindi ubundi ni ibisanzwe
urakoze Sinzi cyane niba musubije neza urakoze nduvu umusubije reka dufate na bonavantire mwiriwe neza
Niriwe cyane rwose ikibazo cyawe uri hehe
Ya, neza na neza ah, ndi muri tanzania inyarugusu ikibazo nacumvise neza cyane rwose ni ukuvuga yuko ubwa mbere ho ni kubanza gutera inkunga uwo muhungu w'umusore w'umunyarwanda kuri icyo cyiyumviro yaba yarakoze Mm.
nanone ndibaza yuko nk'urwaruka rwoba ruri mu bushomeri rwoshobora nko kumwigiraho Mm.
Hello?
ikibazo ikibazo u- wifuza ko agusubiza ni iki halo Ah, ndibaza ko bonavantire inyarugusu mu karere ka kigoma tumubuze kuri telefoni ariko yashaka kukubaza ngo nk'urubyiruko ah, rwugarijwe n'ikibazo cy'ubushomeri no kubura akazi ah, ngo ni iyihe nama wabagira
Ya, murakoze cyane Ah, i- inama nabagirayo ni uko urubyiruko rwakura amaboko mu mufuka Ah, eh, ibyo gukora birahari Ah, kandi nanone tu- tukareka gu- gutangirira ku bintu gutekereza ibintu bi- bi- bigari cyane ahubwo tugatekereza ku bushobozi bwacu ku byo dushoboye kuko nk'iyo ndebye umushinga wanjye njya kuwutangira ntabwo ntabwo natangije amafaranga menshi pe kuko intebe imwe ntabigusobanuriye yantwaye amafaranga atagera ku bihumbi umunani ndayikora kandi bahise banyishyura amafaranga urumva ko iyo dutekereje tugatekereza umushinga bijyanye n'ubushobozi bwacu ariko nanone tugatekereza mu byo dukunda kuko njyewe nari ni- ni ibintu niyumvagamo ni ibintu nakundaga cyane i- umwuga nari ndimo muri make murakoze Mm. Ah, i- ikindi ah, umu- umuntu yavuga kenshi na kenshi usanga urubyiruko cyane cyane urubyiruko nyafurika ah, akazi baba bate- ah, bateza akazi kuri leta cyangwa se bagategereza ko ah, bahabwa akazi n'abandi bantu Ah, icyo wabwira urwo rubyiruko muri aka kanya rutariyumvisha ko rushobora kwihangira imirimo ni ni- ni nk'iki
Eh, icya mbere ni ugutinyuka kuko ibyo byose eh, ku- guhungira muri leta cyangwa iki ni ugu- ni ugutinya nta kindi ni ugutinya ku- gukompeta cyangwa kujya gu- gu- gu- kurwanira isoko n'abandi batinyuke bitinyuke ibitekerezo byabo babishyire hanze bagerageze uko bashoboye kuko n'umuntu buriya niyo yajya kugufasha yagufasha kuko hari icyo ugezeho ntabwo agufasha gusanza aho uri kuvuga ngo nk'ubu ngubu ku giti cyanjye ntabwo bari kumpamagara nta gikorwa ndashyira hanze ariko u- kuko igikorwa kigaragara nawe ushobora ku- kugira n'ayo matsiko ukaba wanamfasha mu bundi buryo niko mbitekereza Ah, muri make ba- bitinyuke bareke gutegemera ku bandi bareke gu- gutega akazi ahubwo bige ba- ba- bakore bashaka kwigira bo ubwabo murakoze urakoze cyane reka dufate na jean dayizeye wiriwe neza
ndabaramukije uri he ndi muri ayowa ayo wa muri amerika ni amahoro ego ni amahoro kiretse imbeho gusa imbeho yo ntabwo byoroshye ubu ngubu muri iki gihe hano muri leta zunze ubumwe za amerika n'ahandi ego ikibazo cyawe ni intererano Mm.
murambabarira ariko mvuga nabi kubera agakorora kamfashe nabi ni twese nanjye ni uko
Eh, jewe nashaka gushyigikira umutumire Mm.
nabonye mu ntangamarara y'ikiganiro je nashaka kumufata mu mu ntege kuri ico ciyumviro co kwiyumvira gukora intebe muri ubwo buryo bwo kwegeranya mu, mu mapine ashaje Mm.
ni umwuga ukomeye kandi u- u- unagoye no kumvikana mu bantu kuko ni ibintu umenga ni ubu- ni iterambere rigezweho kandi rigoye kumvikana Mm.
rero ndamushigikira mvuga ati yegeranye cyane cyane ugwaruka Ah, nabo abigishe ukuntu nabo bo kwiyungunganya Ah, ni mu yindi migambi kiretse n'izo ntebe wenda wasanga hari n'ibindi ubundi buhinga yaba afise Eh, kugira ngo turabe yuko urwaruka rwakwijukira kuva mu mabarabara no kuva mu matwi y'ababosha nabi kugira ngo ba- ba- begere ibintu bibosha nabi kugira ububi hirya no hino noneho rwijukira iterambere hako bijukira ibintu bibagira nabi mu buzima bwabo jean ndayizeye muri leta yawe wa ndagushimiye cyane Eh, namwe ndabashimiye mugire amahoro ugire wikendi nziza Ah, bwana karisa ah, uy- jean ndayizeye yarabaje ikibazo niba ah, hari imigambi ufite yo kwagura ibyo bikorwa byawe ku buryo byagera ku rundi rubyiruko rwinshi ru- rwifuza akazi ah, cyangwa se niba hari n'ubundi buhanga ne hari ibindi bintu utekereza gukora cyane cyane bi- bi- bishingiye ku byo uh, wat- watekereje ukanashyira no mu bikorwa
Ya, murakoze ibyo ibyo ntekereza byo birahari byinshi ariko mpereye ku- kuri icyo kintu cyo kuba nafasha abandi ni ukuvuga ah, ku giti cyanjye ubu ngubu aho ngeze ni ukuvuga ah, ndimo ndagenda mu rwanda hari udukiriro ah, ni ukuvuga eh, ni ahantu aba- abanyabukorikori basanzwe bateranira Uh, mu minsi iza ndifuza kuzajya nsanga ba bantu kuko hari igihe usanga hariyo abantu bagiye kwiga y'umwuga ugasanga ahanini nta n'ubwo barimo barabijyamo cyane cyangwa ntibabikunze kubera ntibarimo barahita babona ayo mafaranga byihuse ikindi ugasanga rimwe na rimwe n'umwuga ni ni igihe kiz- ni ikintu kizabatwara igihe kirekire ye nzajya mbasangayo hanyuma mbahe ubumenyi kuko ni ni ibintu bi- rwose mbikubwiye cyangwa mbikwigishije ntabwo byatwara icyumweru cyose utaramenya kuba wakwitunganyiriza intebe wowe ubwawe ukuvuga ngo nimara ku- kwigisha abantu wenda mu- buri karere nkaba mfitemo abantu batatu ndumva nzaba maze gukora igikorwa kiri ku rwego rwo hejuru murakoze E- ese kari akarusho kari mu ntebe zawe eh, ni akahe Eh, ni iki umuntu ah, ah, aheraho avuga ngo reka njye kwa karisa ngura intebe aho kugira ngo ngure izindi ntebe zisanzwe
A- akarusho icya mbere ni uko eh, urumva ni ibintu bihendutse bira- birahendutse ikindi ni ibintu bikomeye cyane kuko eh, tekereza ipine ryikorera toni noneho umuntu kwicaraho urumva ko ni ikintu ki- ki- kizamaraho imyaka myinshi ikindi na- ni ikintu u- u- iyo wagitunganyije neza ipine waritunganije neza rivamo ikintu cyiza cyiza cyane kiba kigaragara neza hanyuma ah, ku- ku- kwenda ah, ikindi cyiyongereyeho ni ni ibyo ndimo ndafunikisha amarebe amarebe ni ikintu gikunzwe kandi nacyo cyangiza ibidukikije mu- muri rusange eh, ari nayo mpamvu nifuje kuba aricyo nkoresha cyane kuruta ibindi byose muri make nawe urunganira wa mugambi wa leta bita made in rwanda
ya made in rwanda rwose nyigeze hayi ndimo hanyuma se- ndayikora cyane ha- hari ikindi kintu ah, nibajije eh, amapine aza mu bwoko butandukanye hari amapine y'ikamyo hakaba amapine matoya ukoresha ayahe mapine
Eh, kugeza ubu ngubu sindatangira gukoresha amapine manini ndimo ndakoresha amapine eh, sinzi niba eh, ariko ndumva ubizi neza ipine rya cumi na gatandatu kumanura cumi na kane cumi na gatatu gutyo kumanura Mm.
ni- niyo nkoresha ntabwo ndatangira gukoresha amapine manini ariko nayo yavamo ikintu ndimo ndagenda mbyigaho Mm. ikindi nakwibutsa abateze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ni uko ah, ku bifuza kubona ubwiza bw'izo ntebe parufe karisa akora zivuye mu mapine ashaje hari amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mwajya ku rubuga rwacu mukayasura mukareba ubwiza bw'izo ni- bw'izo ntebe hanyuma mwifuje kugira icyo mumubaza mukaba mwamubaza kuri telefoni dufite kandi jean claude wiriwe neza
Mwiriwe, mwiriwe.
uri hehe
ndi mu rwanda muri arasika mu karere ka ngoma ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye ndishimye cyane kuba akorewe umwuga nanjye ndawufite rwose mwura kandi abaturage ukaba banyuze ukora uwuhe mwuga mu wowe rwego rwo njye nkora umwuga wo gukora udukapu mu rwego rwo guca amashashi cyangwa amvirope nazo ntabwo bakizikoresha bakoresha udukapu twa nyeba nakoze mu mfunzo ziriya zo mu gishanga udukapu uvura mu mfunzo zo mu gishanga ndabyumva
eh, ziriya mfunzo ziba mu kibaya Eh, ibyo ni byiza cyane ubwo nawe tuzagushaka rimwe tu- Eh, zira- utuganirize ku byo ukora
Eh, ndanabishaka cyane nzikoramo agakapu agakapu bakagurisha magana atatu kamwe Mm.
amafaranga magana atatu rwose kandi umuturage ukaguza agakoresha igihe kinini cyane mbere yuko ajya kugura amvirope y'ijana Mm.
Eh, ndi urubyiruko imyaka makumyabiri n'itatu ni byiza cyane hari ikibazo u- u- Eh.
wifuza kubaza kalisa
kalisi namubazaga namushimiraga kuri iyo gahunda afite yuko ari yakoze izo ntebe kandi ikindi namubazaga yagera gute mu ntara no mu turere kugira natwe two- tumwe twagura ubumenyi dufite Mm. Ura- u- Eh, urakoze- yatugeraho gute mu ntara zo- mu ntara z'uturarzuba mu karere ka ngoma mu murenge wa gashanda urakoze cyane akaba yatugeraho akatubwira n'ahantu yaba aherereye akorera muri kigali nihe urakoze cyane reka gusubize mu kanya urakoze cyane jean claude bwana kalisa
yesi Eh, gerageza usubize ibyo bibazo bya jean claude Ara- arakoze cyane claude nari nabisubije ahanini ni ukuvuga ngo na- nabababwiye ngiye kwegera udukiriro udukiriro turi mu turere twose mu rwanda buri karere karimo karagenda kubaka agakiriro nzajya nsanga ba bantu mu dukiriro kuko niho hantu hateranira abantu b'abanyamwuga cyangwa bifuza kumenya umwuga hanyuma mbasange aho bakorera komsa mbasobanurire cyangwa mbigishe ibyo bifuza hanyuma eh, ikindi aho ukorera Eh?
ukorera aho he?
nkorera aho nkorera kugeza ubu ndimo ndakorera mu karere ka bugesera mu murenge wa nyamata eh, abahazi ni mu mujyi hagati Mm, urakoze cyane Ah, reka dufate ah, undi mukunzi wa radiyo ijwi ry'amerika ruboyi wiriwe neza
mwiriwe cyane amakuru yo n'iyo turi aho uri hehe
yewe ndi kigoma muri tanzaniya ni amahoro
Eh, ni amahoro uretse akavura kariho karajya ku bwinshi Mm, ikibazo cyawe
oya iki kibazo ahubwo ni intwererano Mm,
Eh, uyu mugenzi wacu karisa ni byiza kubona kweri yaratanguje uwo mugabo wiwe nkavuga ati kweri kitashye kuri we mm, arakumva
hanyuma nkaba namubwira ntiyogwiza ahubwo agashinga ishure Mm,
kugira ngo urwaruka rwa nka twebwe nabwo rubashe kuza kwiga umwuga nk'uwo yoba yarakoze mm,
hanyuma ikigira kabiri ni uvuga ni ah, uko ariko arakora ibyo bintu n'ubwo bi- bisanzwe babikora mu bintu bishatse yogerageza akaraba ntazo arakora ibintu bya feki aza arakora eh, rema ibintu byo karite
u- u- u- ura- urakoze cyane ruboyi ah, bwana karisa ngo us- usibye ibyo ukora ngo ukwiye no gutangiza ishuri ariko hari ikindi yagarutseho ngo wirinde gukora ibintu bya fake
yes namwumvise cyane kandi arakoze Nda- ndagerageza nubwo wumva ko mba nkoze mu ipine rishaje ariko ndagerageza nkarikora ku buryo rigaragara nk'irishyashya riba ri- risa neza cyane cy- cyangwa nkanarifunika iyo rishaje Mm, hanyuma icyo gushinga ishuri byo eh, hano mu rwanda ntabwo byoroshye kuba wahita ushinga ishuri ariko eh, nabibasobanuriye ni ukuvuga ngo nzajya mbasanga aho bari mbasobanuriye kuko ibikoresho mu rwanda hose turabifite ntabwo ari ibikoresho nzajya ngura mu bugesera ngo njyane hariya oya ni bya bikoresho by'iwabo nzajya mpasanga hanyuma mbigisha uburyo nshobora nshobora kubitunganya bikavamo ikindi kintu mm. ese ayo mapine harya urayagura
amapine ndayagura ariko ni ku giciro kiri hasi ntabwo ari igiciro kiri hejuru rimwe na rimwe na ba nyirayo barayampa kuko bamaze kubona ko hari icyo avamo ahubwo baka- bakifuza ko mpita mbakoreramo intebe bibaho cyane
Ah, kenshi na kenshi iyo tuganiriye n'urubyiruko ruba rufite imishinga rwifuza gutangiza ikibazo kenshi bagarukaho ni ikibazo kijyanye n'igishoro Ah, icyo kibazo wowe ntago wahuye nacyo
rero ntabwo navuga ko nahuye n'ikibazo cy'igishoro wenda ibikoresho nibyo bishobora kungora ibikoresho ndavuga wenda ku- ku gushaka n'aho nkorera n'ibiki ibyo nibyo byangora cyane ariko i- ibikoresho bisanzwe byo ntabwo igishoro ntabwo kigeze kingora kuko natangije amafaranga make ashoboka Mm.
Mm.
kuri telefoni dufite kandi thomas wiriwe neza
Niriwe, uri hehe
ndi mu Rwanda.
ikibazo cyawe
Ikibazo gusa nagenda mutera mu ntege.
Mm.
Ba akashomeri no kigare karaturembeje. Mwotumu mwotuzaria akanomero kiwe tukagenda tukazamushaka akatwiza uwo mwuga natwe twumva wodufasha.
ubwo twandikire ku rubuga rwacu rwa facebook turaza kugusubiza mu ibanga
Yego.
Mhm.
U- u- urakoze cyane ah, thomas mu rwanda Ah, bwana kalisa mbere y'uko uza Yes.
ah, muri iki kiganiro ah, wari umwe mu bantu bari bitabiriye ikiganiro cyahuzaga urubyiruko aho mwahuye n'umukuru w'igihugu ahanini mu byo numvishije mwaganiriyeho ah, ni uruhare rw'urubyiruko mu kwiteza imbere no gushaki no kwihangira imirimo n'ibindi Ah, ni iki wakuye muri iyo nama
Eh, nakuyemo ibintu byinshi cyane kuko n'ubusanzwe niwe muntu uh, u- unyinsipira cyane niwe muntu nigiraho Ah, hari aho hari aho yifuza ko twicara cyangwa hari aho njye nifuza kwicara hari hari ibyicaro nifuza ni ukuvuga ngo eh, cyane cyane ikintu numvise ni uko hari ibyo ngomba guharanira kugira ngo nicare hariya hantu icyo kintu cya- cyankoza ahantu cyane ku buryo eh, buri kintu cyose ndimo ndakora ndifuza ko hari aho nanjye nagera aho nifuje kera ubu ngubu nahagera ubona Ah, hanyuma wenda tugarutse kuri ibyo twebwe ah, nk'ibyo yatubwiraga byo kuba twakwihangira imirimo cyangwa twagira gute Ah, hariya hari yari inama iteraniyemo ah, abantu b'ingeri nyinshi twebwe nk'abantu twari turimo harimo ba rwiyemezamirimo ni ukuvuga ngo twebwe twari ba rwiyemezamirimo deja twatangiye ahubwo dushobora kuba twatera inkunga bagenzi bacu rero ah, ahanini twebwe tu- turimo turagenda twuzuza cyangwa barimo baratubwira ibyo tuba du- turi mu nzira dukora murakoze Mm.
kuri telefoni dufite kandi inosa wiriwe neza uri hehe inosa turumvikana
yego turumvikana uri hehe
Eh, ndi- ndi ngaha i bujumbura mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
Eh, ikibazo canje nagira nshimire ingene yiyumviriye gukora izo ntebe akazikora kandi n'abantu bakazishima mbega izo ntebe zoba zigurwa kuri angahe Ya- yashyize ku giciro ikihe kugira natwe turondere ingene twozikora akatubwira n'ingene ya- yiyumviriye gukora izo ntebe n'uburyo yatanguje kuko naje turu- turabashakashatsi natwe tugakora nk'ubwo buhinga yakoresheje akatubwira n'igiciro cyazo tukaza kuzigura izo ntebe murakoze U- urakoze cyane Ah, bwana kalisa ndibaza ko icyo kibazo wari wagisubije ariko wenda ah, inosa nibwo yari agifungura radiyo ye ariko mu magambo make cyane gerageza umusubize
mu magambo make cyane ni uko eh, icya mbere nifuzaga kwiteza imbere ah, ndavuga kuri ku kibazo yarambajije cyo cy'uburyo nabyi- nabitekereje Ah, nifuzaga kwiteza imbere hanyuma ndeba ibikoresho ndimo ndakoreshamo cyangwa eh, imbaho nari nsanzwe nkoresha mbona ko ah, zi- zirahenze icya mbere zi- ejo nshobora no kuzibura hanyuma ntekereza ikindi kintu nshobora gukoresha ikindi gikoresho kikavamo za ntebe nakoraga umunsi ku munsi hanyuma nibwo nifuje kuba nakoresha ipine hanyuma ku giciro nanone ah, eh, i- ah, nabikubwiye ko ari ibyiciro bitandukanye hari intebe ushobora kugura ibihumbi iva ku bihumbi cumi na bitanu kugera kuri mirongo itatu na bitanu sinzi niba eh, bisobanutse Ndu- ndumva.
kuvuga ngo ni ibyiciro byinshi bitandukanye Mm, bira- birumvikanye hanyuma se a- akazi k'ububaji cyangwa se ah, gukora ibi- ibi- i- i- ibindi bintu ariko bikozwe mu mbaho byo warabihagaritse
ntabwo nabihagaritse kuko eh, ibi ntabwo biraba umushinga mugari cyane kandi ububaji bwari bungejeje nanone eh, nari maze kubujyamo cyane ariko eh, eh, icyifuzo cyanjye ni uko nafo- na- najya kuri ibi cyane kuruta za mbaho kuko nabonye ko nibyo birimo bira- birampa inyungu nyinshi Mm. dufite kandi na fidel wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe fidel
bujumbura ikibazo cyawe
bo nagira mbaze Mm.
umuntu yomukena nko kumutora yomutorera amaja yoshobora kuduha aderese niba atari ibanga yiwe yahakorera canke n'ukuntu umuntu yomutora imwe yomukenera Mm.
hama iki- ikindi naco mbega izo ntebe numva akora nta kuntu yoba araronka isoko hanze nk'akamaro vyo bimaze kumumarira ni nk'akahe je numva yoba amaze kuronka isoko hanze y'igihugu canke bi- bimeze gute atubwire amajambo make kalisa subiza yes mu ma- mu ma- mu magambo make isoko ryo hanze ntabwo ndaribona kuko ibyo nkora ni ni ibintu binini A- okay barabikunda cyane n'abo bo hanze kuko barabibona ariko ntabwo ntabwo baragira ubushobozi cyangwa njye ntabwo ndagira ubushobozi bwo kuba nabijyana hanze Ah, ikindi aho nkorera ntekereza ko eh, nahababwiye nkorera i nyamata ni mu karere ka bugesera hanyuma kontakiti abaza kuzikenera ubwo turaza kuzibaha nta kibazo urakoze cyane reka dufate na jimmy wiriwe neza uri hehe jimmy
uburundi mu ntara ya cibitoke ikibazo cyawe
ndashaka gutegeka niba intege mutumire mwatumiye na nitegereje i- ibikorwa akora n'ibikorwa byiza cyane kandi ndamwumvise uko avuga umuntu avuga ndetse ntashaka kwinura abandi hari abantu usanga bihangira imirimo babona uwundi muntu abiganye atavuga ngo ngo ni kopiyekore ugasanga ni induru mugabo we namuvise afite umugambi wo kwigisha abandi tukaba dushaka mbe muba mufite ijwi rishyika kure mujye muravuga ama- amaleta yacu ashyigikira urwaruka nibyo byiza kujya twiteza imbere kuko ikibazo cy'ubushomeri tugeze ku byerezo tubona yuko bigorana kandi bituma bushobora bwinshi aba- urwaruka rudafite icyo rukora murakoze urakoze cyane ah, bwa- bwana kalisa ubu yaragushimiye ah, kubw'igitekerezo cyawe cyo gushaka kuba ufite n'ubushake bwo kwigisha abandi
mwakoze cyane yakoze ngo ubihera kuki abandi usanga ngo ah, bashaka ah, kugundira ibyo bakora batifuza ko abandi babimenya
Bya- icya mbere ntekereza ko eh, ni ukwishimira aho umuntu ageze n'ibyo agezeho gusa hanyuma ukifuza ko n'abandi bahagera mu mu bubasha bwawe ufite ukaba wanabafasha Eh, nibyo binzi imbere cyane kuko ibyo dukora eh, byose na- tuba dushaka kwiteza imbere rero nta mpamvu yo kugira ngo ntere imbere njyenyine ahubwo twatezanya imbere ah, ibi ibyo uzi ibyo nzi gutyo tukazamura ibihugu byacu kuko ni- nicyo niyo turufu yonyine dufite nk'abanyarwanda cyangwa ah, ah, abanyafurika murakoze urakoze cyane ese hari ibindi bintu ah, ubona wakora cyangwa se wa u- ushobora kubyaza umusaruro ayo mapine
Ya, birashoboka birahari ariko uh, kuko ni cya kibazo cyo ku- ku- kubungabunga ibidukikije ni ukuvuga ngo eh, byasaba ko umuntu aritwika ntabwo ndanoza uburyo umuntu ashobora kubi- kubikora ariko eh, uko ubushobozi buzagenda buza umuntu azajya agenda yiyungura ibindi bintu hari inkweto bajyaga bakora sinzi ko bakizikora zitwaga rugabire
Eh, ntabwo zikibaho ntabwo zikibaho
ntabwo Haje- zikiba haje za plastique zazisimbuye eh nibyo
Eh, urakoze cyane reka dufate na bienvenue mwiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ndi mu gisagara cya bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ikibazo cyawe
ubwa mbere mbanze nk'ubure gatonya izo izi- izo nkweto nk'umure mu kinyarwanda nu- sinumvise ko muzita twe tuzita inkato cyangwa bamwe bakazita ntuntange ku izone ubu tuvugana n'izo nambaye Ru- rugabire no mu kujya koga no mu kujya koga n'izo ngenda nambaye kuko zaramfashije ndi hanze ahari mu mu butayu hari amaho azuburana cyane kenshi nizo nakoresha gusumba kuko ivyo avuze bi- bya plastique ihwa ryacu ariko ziburaririka gusanga umuntu uza mu- ukagendera mu kirenge ngarutse rero ku kiyago nyakuri by'ukuri ibi bihugu byacu byo muri afurika hakuru n'ibyo mbona bisa nk'ibikenye aho akazi Mm.
kabuze usanga urwaruka dukwiye kwironderera kwifondera cyangwa kwitunganiriza ubuzi bwacu ntitugume tuzeyinze kuri leta zacu ndabyo hirya no hino leta zacu ubwazo ntizikwiye na zone nyinshi zitega amashyi ibihugu by'amahanga
yego
nagomba rero kwisabira uwo mwene data ahubwo ashyira umwete ibyo yareka aravuga ngo nkumbure ngo ibidukikije ibidukikije ibihugu bya rutura dufatiye nko ku bushinwa na za amerika uriko uraraba ku makota y'ibihugu byonona ikirere n'ibya mbere mfatiye ngaho rero icyo nicyo mutesha yuko yokora icyo i- i- i- i- ako kazi kiwe hanyuma niha byaba ngombwa yuko tubihindura twazobihindura turiko turatera imbere cyane tugahindura ikindi gihe kabiri nifuza ko ubwo buhinga yozobugeza mu burundi hama n'abarundi kuko numvise umenga nta gatima kabi ntagomba kumonopoliza cyangwa kwisangiza akazi n'abarundi tukaboneraho
yego nta ariko kibazo icyo nagomba kumubaza none hambavu y'ibyo byo byo mu ipine za- zishaje z'imiduga cyangwa z'imodokari nta bindi yoba aba- ategekanya gutunganya nk'ubuzi kugira ngo natwe tuzobonereho
urakoze cyane reka gusubize
Ya, eh, murakoze cyane icyo nteganya gukora cyangwa ibindi bintu nifuza gukora eh, urumva mu- deja narabitangiye bimwe natangiye ku- kuba nakoresha ayo marebe sinzi ntabwo mwa- mwigeze muyajyamo cyane ariko amarebe ubusanzwe ni icyatsi ki- kimera mu mazi hanyuma iyo kimeze mu mazi eh, ki- usanga ogisijene kikabita ku buryo amafi ari mu- muri icyo kiyaga ahita atangira ko- gupfa cyangwa akaba yanahunga hantu amarebe ari hanyuma niyo mpamvu nifuje kuba nafata ayo marebe nkayakoresha kandi eh, nkaya- nkayavana muri ya mazi kandi simite nyajugunya ngo wenda abifumbire ahubwo nkaba nayakoramo i- i- ibyo mfunikisha intebe zanjye hanyuma havuyeho amarebe hari n'ibindi bikoresho nifuza gu- gu- gu- kuzajya mbyaza umusaruro cyane cyane nk'amacupa aya ya plastique Ah, nsanga anyanyagiye ahantu henshi nayo ndifuza kuzajya nyatunganya ntabwo birajya mu buryo ariko eh, nda- ndabyifuza nabyo ni ibintu nteganya mu mu gihe kizaza
Eh, anavuze no no- niba ufite na- na gahunda yo kwagura ibikorwa byawe bika- bikarenga imbibi z'u rwanda
Eh, imbibi cyane cyane uburundi ho najyayo eh, bya binyoroheye kuko n'intara yacu biregeranye cyane eh, ni akarere kacu ariko ikibazo ni umutekano hari umutekano rwose najyayo pe nta kibazo Mm, urakoze cyane reka dufate na ramadani mwiriwe neza
cyane uri hehe
ndi neza na neza mpagaze hagati na hagati mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
Eh, ikibazo nongera saba n'intererano mvuga n'intererano Mm,
ndashaka ndamubaze yuko ku byerekeye ibintu byo gukora ibyo bintu by'izo ntebe kubera narabye no ku mafoto mbona ni nziza cyane twese ababibonye benshi na- n'abatarose akaryo ko gutelefona yuko muvugana bose ndibaza banezerewe urabye neza na neza ntiwokwemera yuko zikozwe mu mapine nanjye niko namubwiye utabizi ko ari ipine ntiwabimenya
asha vrema n'ukuri agire kuraje turashimye aze yigishe n'abandi bishobotse n'ahandi cyane cyane nino mu burundi bishobotse yo yo yoza aki- akabyigisha abandi bakabimenya karibu kweri Mm, ikibazo
Eh, ikibazo naco ko nzirikana amapine akunda kugira umwanda mwinshi naho yavuze ngo ntayaturira Yo- yoba yarateguye ubushinguro bwiza bwo kubika bwo kubika imyanda ivamo kiretse guturira
urakoze cyane reka gusubiza
Eh,
karisa yego ndabanza mushimire cyane hanyuma ikindi u- usibye u- ibyo yarambwiye byo guturira ntabwo eh, ipine nta kintu na kimwe gitakara ni ukuvuga ngo ibyo mvanyeho byose ndabikoresha Nta- muri make nta gasigara byose ngomba kubikoresha kuri za ntebe zanjye sinzi niba niba byumvise neza igipande nka se ngomba kugishyira ahandi kikabyara iyindi ntebe ntabwo mfata igipande ngo njye kukijugunya aha cya gipande nacyo ngomba kugikoresha iyindi ntebe Murakoze.
urakoze cyane reka dufate na nowa wiriwe neza uri he nowa
ndi mu gisagara cya bujumbura ikibazo cyawe
Eh, ikibazo cyanjye nagomba kumubaza izo ntebe aho umuntu ashobora kuzisanga nko muri iki gisagara cya bujumbura cyangwa ahandi hose zitoba ziri izo ntebe ntago aratangira kuzicuruza hanze y'u rwanda yavuze ko uwazifuza yazisanga mu karere ka bugesera mu mujyi wa nyamata aho ni mu rwanda
yego hama ngomba kumutera intege Mm,
kuri ibyo bikorwa akora mm.
Eh, turabona ko ariko arakora ibintu byiza kubera adaturira duca twumva yuko ari umuntu agomba kubahiriza ibidukikije kuko nk'imyanda myinshi baturira ironona ikirere bigaca bituma ikirere kiba nabi ki- cononekara rero tugira tumushimire kubwo akora ibintu atarinze gukoresha umuriro Eh, tumusaba yuko yokwagura i- ibyo akora akagura sosiyete ntikorere muri icyo gihugu cyabo gusa ajye no mu bindi bihugu ubwo buhinga kugira abwigishe kuko umuntu iyo afite ubumenyi byari byiza ko abusabikaniriza n'abandi akagendagenda hirya no hino akigisha ubwo bumenyi ndetse agatanguzayo n'amakampani akora ubwo bumenyi kuko ahantu henshi amapine aruzuye muganga habura igikorwa usanga ba- benshi baguma bayaturira kandi akonona ibirere
Bwana Ka- yego nicyo kiba bwana karisa nagira ndamubaze Eh,
Eh, abandanye rero akora amazu zararungika no mu bindi bihugu kuko nabonye ari intebe nziza cyane u- ura- urakoze cyane bwana karisa ni nk'aho abantu baku- bagusaba ko ah, kwagura ibikorwa byawe ngo barabikeneye yes yes Ah, kwagura ndabikora ndabikora kandi ni mu gihe gito kuko ndifuza guhita mbitangira muri uku kwa mbere ntangirana na- n'utwo dukiriro turi hafi yanjye hanyuma ah, izindi ntara zizagenda zi- ziboneraho nazo Mm.
zahera ahanyegereye Mm.
reka dufate na jean paul wiriwe neza
Mwiriwe cyane Uri hehe?
nagomba eh, mbanze ndabashimire ku ijwi rya amerika Mm,
nagomba kubaza uwo mutumire mm.
ese amapine akoresha izo ntebe yoba yakura hehe yoba afite amashi- a- abantu baza barayamuzanira cyane hama kandi nagira ndamubaze yoba a- amaze gukoresha uburyo bungana gute kuva atanguye icyo gikorwa cyane amaze guha abakozi a- akazi abakozi bangana gute kuva atanguye icyo gikorwa murakoze cyane U- u- urakoze jean paul ah, karisa ah, hari bimwe wari wasubije ariko wenda gerageza wongere ah, ubasubiriremo hari bamwe batangirana cyangwa se ba- bakurikira ikiganiro cyatangiye
yes Ah, ku bakozi ni ukuvuga akaryo ko sinzi niba ari niba nabisobanukiwe neza niba ari ubushobozi aravuga u- wenda nk'igishoro watangije Eh, igishoro ni amafaranga make kuko natangiye natangiye a- a- ari ugukora intebe imwe ebyiri gutyo gutyo bigenda byurira Na- ntabwo navuga ngo nashoyemo amafaranga ibihumbi magana atanu oya natangije amafaranga make ashoboka kuko eh, aho nkorera ntabwo mpakodesha ni umuntu nabwiye ibikorwa byanjye arabyumva asanzwe afite eh, i- eh, workshop akoreramo hanyuma nanjye nyikoreramo eh, gutyo nta kibazo hanyuma abakozi navuze hari bane bahoraho bagomba ku- kuntunganyiriza ayo mapine umunsi ku munsi hanyuma hakaba n'abandi bakozi bagomba ku- kunshakira ayo mapine Eh, urumva bara- barahembwa ashobora kuzana ipine wenda yariguze igihumbi magana atanu ngewe muhera kuri bibiri ntabwo nita ku kiguzi ya- yariguzeho niyo yaba ari undi muntu urinzaniye muhera ku mafaranga ibihumbi bibiri hanyuma abandi bakozi ni bariya bakora ibintu by'amarebe ibyo mfunikisha inyuma ni abakozi bagera kuri mirongo ine na bane
iyi mwu- iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema aho uyu munsi twatumiye umusore w'umunyarwanda w'imyaka makumyabiri n'itandatu wo mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda eh, watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho uwo nawe ni parufe karisa Ah, ese karisa hari inkunga leta yigeze iguha kugira ngo utangize uyu mushinga wawe cyangwa se ube wawukomeza
Ah, kuwutangira nta nkunga ba- banteye ariko uko nkorana nabo umunsi ku munsi kuko bamaze kubona ko ari ikintu gishobora kugirira akamaro na- n'akarere ntuyemo Ah, ubu bwo baramfasha Ah, n'izo kampu ntekereza ko nibo baba bazinyoherejemo bitewe n'ubushobozi barimo barambonamo ni ni izo nkunga bantera cyane cyane ni ukuvuga ngo iyo ngiye muri iyo kampu hari icyo nungukamo hari na- mbonana n'abandi barwiyemezamirimo bafite ba- abafite aho bageze gutyo nanjye nkaba nabigiraho nka- nkifuza kugera ku ku yindi ntera Mm. hanyuma se ku- ibikorwa byawe bimenyekanisha ute
ibikorwa byanjye uburyo bimenyekanisha ubusanzwe nkoresha social media zisanzwe hanyuma iyo ngize amahirwe ah, nkavugana n'umunyamakuru mbasha kuba na- na- na- nashyiramo ibikorwa byanjye ah, ku buryo mbimenyekanisha Eh, muri make nkoresha amatangazamakuru ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni za publicite zihoraho kuko ubushobozi buracyari hasi ariko bi- bizagenda biza hanyuma mu rwanda nanone haba amamurikagurisha ibikorwa byanjye ndagerageza nkabijyanayo abantu bakabibona gutyo ba- bagenda babi- babimenya
reka dufate na claude wiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ni bujumbura mu rundi ikibazo cyawe
ni ikibazo sinumvise ikiganiro mwariko kuko yasene ko ndacyumviriza
turimo turaganira n'umusore w'umunyarwanda w'imyaka makumyabiri n'itandatu watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho Mm. urakoze rero numva umenga nta ntererano urako- ura- ura- nta ura- ntererano numva kubera siragitegerera neza ikiganiro urakoze cyane claude
eh Ah, karisa ah, m- iyo urebye imbere tuvuge mu myaka itanu iri imbere n'icyo wifuza kuba wagezeho
Ya, icyo nifuza ni uko ntazaba noneho ntunganya i- ibyo bintu i- i- i- ibyo nita ibisigazwa cyangwa ibishaje ahubwo nuko naba ngeze ku ruganda rwanjye nubwo rwaba rukora agacupa k'amazi gasanzwe ariko akaba ari uruganda rwanjye icyo nifuza ariko mpereye kuri bwa bushobozi bwanjye buke nkahera ku bitekerezo bi- bi- bijyanye n'ubushobozi ah, gake gake nkagenda nzamuka ku buryo nagera kuri kuri urwo ruganda hanyuma ikindi nifuza amasoko manini kandi eh, ndimo ndabitunganya neza nabyo ndumva bizakunda ku buryo nakorana n'amakampani ku buryo wenda tuvuge hari amakampani ajya agenera ibiko- ibikoresho abantu eh, wenda naguha nk'urugero rwa burarirwa mu ruganda runini nabo nifuza ko nabaha umushinga wanjye bakareba intebe nkora kuko n'ubundi basanzwe bagurira intebe aba- aba- abafatanyabikorwa babo hanyuma nanjye nkaba nashyiramo izo ntebe zanjye nubwo ok, ikibazo kugeza ubu mfite ni ni- ni uko nta- ntabwo nabasha guhaza iryo soko ryabo ni ukuvuga ngo ndacyakeneye abakozi ndacyakeneye kwigisha abandi bantu benshi gutyo ku buryo nawo- nabona uburyo na- na- naba- nabasapurayinga izo ntebe murakoze ariko ikibazo cy'amapine cyo nta gihari
ikibazo cy'amapine cyo ni- ntabwo ntabwo nshobora kukigira kuko nakubwiye imibare ifatika kuko iyo ufashe izi- ayi- izo modoka nakubwiye ah, ni ni izambaye purake z'inyarwanda gusa ni ukuvuga ngo rero tugiye kureba n'izindi ziza n'iki byose amapine yo kugeza ubu ngubu arahari banashobora kuzayabura mu myaka iri imbere nk'icumi kuko nabo nayakoresheje cyane ariko kugeza ubu ngubu ndacyayafite
ni nk'iki urubyiruko rukwiye kukwigiraho
Eh, ibyo byo biragoye ni ukuvuga ngo icyo icyo njye nabashishikariza ni uko bakwitinyuka hanyuma mu bushobozi bwabo buto ah, ntiba- ntibatekereze i- ibi- imishinga minini cyane kuko usanga umuntu eh, udafite na miliyoni imwe arimo aratekereza uruganda rwa miliyoni mirongo itanu cyangwa ijana Eh, icyo gihe urumva ko biba bigoye kuzabigeraho ariko u- uhereye ku mushinga muto ufatika ushobora kwiteza imbere ugateza imbere n'abo bantu muri kumwe cyangwa na- n'aho utuye Wakome- Ah, wakomeje kuvuga Yes.
ikintu cyo gutinyuka wowe ni iki cyagutinyuye
ikintu cyantinyuye nta kindi ni uko nabonye ko hari ababishoboye hari abantu babikoze bara- bara- kandi babigeraho abo bantu rero nibo ba- ba- bampa icyizere nibo bampaye icyizere cyo kuba nanjye nakwitinyuka aba nakora
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga aho uyu munsi umutumirwa wacu ari parufe kalisa w'imyaka makumyabiri n'itandatu wo mu karere ka bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda akaba yaratangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho ku bifuza kubona ubwiza bwa zimwe muri izo ntebe ah, karisa yakoze hari amafoto twashize ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mwadusura kuri urwo rubuga hanyuma mukirebera izo ntebe bwana karisa amaze gukora Ah, karisa um- ese umaze igihe kingana iki ndabizi ko watangiye uyu mwaka umaze igihe kingana iki ukora
Eh, natangiye uyu mwaka eh, natangiye nko mu kwa gatatu Eh, bo- ntago eh, mu kwa gatatu ntago navuga ko nahise ntangira gucuruza mu kwa kane nibwo abantu batangiye kubona poroduwi zanjye nibwo ubona ko ibintu byatangiye kugenda biza intebe yawe ya mbere wayigurishije ryari
intebe yanjye ya mbere nayigurishije mu kwa kane Mm.
Mm.
icyo gihe uwo muntu wayigurishije ah,
Ya- uwo muntu eh, yarayikunze cyane yarayikunze eh, ni ukuvuga eh, bageze ahantu nakoreraga ntabwo n- ari ibintu nari nakamamaje cyane bageze ahantu nakoreraga ba- baje kwi- kwirebera ibindi bisanzwe hanyuma abona iyo ntebe biramutangaje cyane A- a- aho kugira ngo agure bya bindi yahisemo kwigurira iyo ntebe Eh, urakoze byahise rero bituma bi- binyongerera imbaraga cyane mbona ko umushinga wanjye ushobora kuwufatika Mm. kuri telefoni dufite na david mwiriwe neza
iwe neza ku ijwi rya amerika uri hehe
yewe ndi bujumbura ikibazo cyawe
agomba kubaza uwo mutumire
Mhm.
atubwire byibuze nimba amafaranga yakoresheje nk'uko angana afite igishoro kugira ngo atangire uwo mushinga
urakoze karisa
yes Mm. subiza
nabibabwiye ni ukuvuga ngo iyo ntebe nayikoze mu mafaranga ibihumbi umunani yonyine amafaranga ibihumbi umunani y'amanyarwanda hanyuma nayigurishije ibihumbi makumyabiri ku muntu wa mbere ubwo nahise mbona igishoro cyo gukora izindi ntebe ebyiri mpita nzikora nazo gutyo gutyo niko byagiye bizamuka Mm, urakoze cyane reka dufate ah, uwa nyuma teoneste mwiriwe neza
Uriweho uri hehe
njyewe ndi Kamonyi Mm.
mu- mu Rwanda mu ntara y'amajyepfo nagira eh, nagira ngo mbaze uwo mutumirwa Mm.
icyatsi cy'amarebe yavuze akoresha ko tuzi ko ko- uko nsanzwe nyizi ni icyatsi agikoresha gute mu gufunika izo ntebe
reka gusubiza Mm.
murakoze cyane murakoze cyane muri rusange ndamushimiye cyane rwose yigisha abandi banyarwanda natwe tubashe kwihangira imirimo ari mu nzira nziza murakoze urakoze cyane bwana karisi icyo cyatsi ngo ubigenza ute?
arakoze cyane icyatsi eh, bagikura mu mazi hanyuma ah, hari ah, ah, aka- igi- igiti cyako cyangwa sinzi ukuntu nabyita ba- barakanika iyo bamaze kukanika kamaze kumuka dukoresha ah, hari eh, ni ukuvuga ngo nanone mu mu mazi hari ibindi byatsi bimeramo tuzirikaho ah, tuzirikaho eh, ca- cya kimera cyacu cyangwa ryarebe tukarizirikaho gutyo rikaza gukora akantu kameze nk'umugozi uwo mugozi tukagenda tuwuzirika ku ntebe paka turangije intebe yose ni ukuvuga ngo eh, irebe turarikoresha ariko tu- ah, imbere haba harimo ibindi bintu ariko nabyo ni ibyatsi biba byameze mu mazi ni urufunzo dukoresha nta kindi hanyuma mu rwego rwo kubifatanya kugira ngo bireke kuguma ari umugozi dukoresha imigwegwe nanone urakoze Ah, mu gusoza karisa ubutumwa ku bandi basore n'inkumi bo mu rugero rwawe nabo bifuza ah, gutera intambwe nk'iyo wamaze gutera
Ya- ya- murakoze cyane icya mbere nifuza kubabwira ni uko eh, ni twe imbaraga z'ibihugu byacu turimo ni ukuvuga ngo tureke gutekereza ko hari abandi bantu bazaturuka hanze baje kutwubakira igihugu cyacu cyangwa ibihugu byacu ahubwo twebwe ubwacu tubanze dushake buryo ki dushobora kwigira cyangwa bariya bantu bakaza ahubwo ari hari icyo baje kutwigiraho Ah, ikindi rwose nabashishi- na- nabamenyesha ko ibihugu byacu biradushyigikiye cyane cyane nk'urubyiruko rwifuza kwiteza imbere Ah, sintekereza ko wenda uburyo igihugu cyacu kidufashe atari ko gifashe wenda na- n'abarundi cyangwa abaganda ahubwo nitwe turimo turabura eh, gukoresha ayo mahirwe dufite mu- mu- muri ako kanya Ah, ikindi rwose eh, ikintu cyo kwitinya tukireke nakomeje kukivuga n'ubu ndarangiza ngishimangira kuko nicyo kintu kitubangamiye nicyo kitugose Ba- umuntu arimo aratinya kuba ya- yakora na bizinesi basi Eh, ni ukuvuga ngo iyo waba ufite mirongo itanu utangira ucuruze ntacyo ucuruza ibyo ubonye cyangwa ushake n'ikindi ukora ariko ureke ku- kumva ko ayo mirongo itanu ugomba kuyahamo umuntu ruswa kugira ngo aguhe akazi ahubwo wowe shaka uburyo wakwishakira akazi ukagahana n'abandi murakoze parufe karisa umunyarwanda w'imyaka makumyabiri n'itandatu watangije umushinga wo kubyaza umusaruro amapine ashaje y'imodoka ayakoramo intebe zo kwicaraho wifuza kumenya ibyo agurisha cyangwa se n'uburyo yabibona yamusanga i nyamata aho ni mu karere ka bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda bwana karisa ndagushimiye cyane ku bw'akanya wahaye radiyo ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire kandi tukwifurije ibyiza gusa
namwe ndabashimiye cyane ku ruhare mugira rwo guteza imbere urubyiruko nkatwe ndetse n'aba- cyane cyane n'abanyarwanda n'abarundi barimo bariteza imbere murakoze urakoze cyane nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire fatuma alimasi karara wadufashije kwegeranya kino kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubasigire indirimbo uzagaruke y'umuhanzi butera knowless
nagerageje kubikuramo kenshi ariko biranga ntibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isoni uzagaruke ntibidakunda iyo ugiye ngo ubone urukundo ntuzagire isono zagaruke nibyo koko akababaje umugabo kamurenza impinga biza kuzindure wenda nzabone ko wahindutse kuko aho uri ndabibona ko utishimye
VOA Afrique, les infos.